iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ku mirongo migufi muratwumvira kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi mu rwanda ho turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenia mukankusi nongeye kubasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu biganiro bya radiyo yanyu i Tel Aviv mu murwa mukuru wa israel hagarutse ituze nyuma y'uko umutwe wa hamasi ugerageje kuwugabaho ibitero bya roketi kuri uyu wa mbere
habaye nk'ibisasu byavaga muri za gaza bishaka guterwa muri iki gihugu ibyo twarabyumvise ariko byamaze akanya gatoya birarangira umwuka usubira kuba muzima uwo ni frank mwine impuguke mu mategeko na politiki mpuzamahanga tukivuga kandi ku burasirazuba bwo hagati imirwano ikaze yakomeje hagati y'ingabo za israel n'umutwe wa hamasi mu mujyi wa kan yunis uri mu majyepfo ya gaza naho muri nigeria uyu munsi bizihije umunsi w'ubumwe waranzwe n'imikino yo gukirana baturana hasi izi nkuru rero hamwe n'izindi twabateguriye turaza kuzigarukaho ku buryo burambuye mu kanya nimujye kure ya radiyo yanyu ibiganiro byacu tubihere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi indege itwara abagenzi y'ubuyapani yahiye mu gihe yasakiranye n'indege y'abasirikari barinda inkombe z'inyanja ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya haneda ni mu murwa mukuru tokiyo oriyani itangishaka hatugeze ibindi kuri iyi nkuru abasirikare batanu bahasize ubuzima muri iryo sanganya ryabaye hagati y'indege yunguruza ingenzi n'iy'igisirikare kijejwe gucungera imbibe zo mu mazi kuri uno munsi wa kabiri ivyo vyatangajwe n'abategetsi muri ico gihugu iyo ndege y'igihugu c'ubuyapani a amajana atatu na mirongo itanu yari irimwo ingenzi n'abakozi bayo bose hamwe amajana atatu na mirongo indwi n'icenda yari ishitse ivuye ku izinga hokkaido riri mu buraruko bw'igihugu amasanamu yashyizwe ahabona yerekanye umuriro ku ruhande rumwe rw'indege ikiri kuri icyo kibuga cy'indege yahavuye ihagarara imaze gusha igatokomba imiriro yaturika iva mu biyo byayo abajejwe kuzimya imiriro bagerageje uko bashoboye kose barayizimya abari muri iyo ndege y'ingenzi n'abakozi bayo babashije kurokogwa ikiriko irasha amasanamu yafashwe ku matelefone yerekana umuriro wari munsi y'amababa yayo hamwe n'ingenzi ziriko ziragerageza guhunga iyo ndege yari yuzuye imyotsi ikinyamakuru ca amerika cnn catangaje ko abantu cumi n'indwi bari muri iyo ndege y'ingenzi bakomeretse
radiyo ijwi rya amerika In, uh, uyu munsi hiriwe intambara ikaze hagati y'ingabo za israeli n'abarwanyi ba hamasi mu gace ka ade bureji kari mu mujyi wa kan yunis ni mu majyepfo ya gaza orian itanga ishaka nanone akomeza inkuru
igisirikare cya israeli congeye kimenyesha ko cakoze ibitero bishasha mu bumanuko bwa libani aho cateye abagwanyi ba hezbollah uwo mugwi w'abagwanyi usanzwe ukorana na hamas umaze igihe utana mu mitwe na israel mu karere k'umupaka w'ivyo bihugu mu kiringo israel maze iriko ihangana na hamas muri gaza israel itangaza kandi ko yakoze igitero ku nyubakwa y'igisirikare ca siriya ivuga ko kwabaye kwivuna umwansi mu bitero vyari bimaze igihe bikorwa ku butaka bwayo bituruka muri siriya ikinyamakuru ca leta ya siriya catangaje ko ibitero vya israel bitari bike vyo mu kirere vyaguye mu gisagara ca damascus aho vyononye bitari bike israel iheruka kugabisha ko mu gihe hezbollah itohagarika ibitero vyayo ishobora gutangura intambara muri liban imigwi ya hezbollah na hamas ishigikiwe na iran nayo isanzwe icuditse na siriya iraq na yemen ivyo bihugu navyo nyene bimaze igihe bikora ibitero kuri israel
Oriane Tangishaka harakoze kuri amwe mu makuru havugwa hirya no hino ku isi hatugejejeho tubibutse ko mushobora gukurikira amakuru n'ibiganiro bya radiyo yanyu ijwi rya Amerika ku rubuga rwa internet ni wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com mwadusanga no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu dukomereze noneho ku makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ariko tubanze tujye muri israeli nk'uko nababwiye dutangira aya makuru i Tel Aviv mu murwa mukuru wa Israeli haravugwa ituze nyuma y'uko umutwe wa Hamasi ugerageje kuwugabaho ibitero bya roketi kuri uyu wa mbere mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye n'umunyamategeko Frank Mwine uri mu rugendo rw'akazi muri Israeli aratangira atubwira uko yasanze ibintu byifashe mu mujyi wa Tel Aviv
umwaka urangira teravivi niho twumvise ibintu bisa ibisasu ariko twaje kumenya ko ari bya bintu birinda iki gihugu ariyo byagezaga kubuza induru bamwe bavuga ko iyo nduru iterwa n'uko baba barinda igihugu cyabo ubwo twumva ko habaye nk'ibisasu byavaga muri za gaza bishaka guterwa muri iki gihugu ibyo twarabyumvise ariko byamaze akanya gatoya birarangira umwuka usubira kuba muzima ejo nagerageje kujya Yeruzalemu naho iyo urebye nta kibazo gihari gikanze cyane ariko amakuru twumva ni uko aturuka muri za gaza n'ubundi intambwe iracyahari israel iracyagerageza kurwana n'abo bantu bo muri gaza ba hamas hanyuma ku muntu utasobanukiwe n'imiterere y'icyo gihugu ndetse n'agace ka gaza kari muri palestina hangana gute kuva tel aviv ujya mu karere ka gaza kuva tel aviv ujya muri gaza burya iki gihugu ni gitoya cyane ni nka kilometero ngira ngo nka mirongo irindwi gutyo kuva hano tel aviv ujya muri za gaza niho hari ibyo bintu byose twumva ariko muri muri teravivi ho wumva mu by'ukuri ubuzima ni ubusanzwe nta kibazo ku muntu w'umunyamahanga winjira muri icyo gihugu muri iyi minsi kiri mu bushyamirane n'uwo mutwe wa hamasi biba byoroshye ku kibuga cy'indege ubona harabayeho ukongera umutekano ku kibuga biba bimeze gute nk'umuntu mushya ukinjira muri icyo gihugu nibyo edi iyo ugeze ku kibuga ubona mu by'ukuri umutekano urahari ariko n'ubusanzwe burya israel umutekano wayo ururinzwe ariko wenda nkatwe abantu bwa mbere twinjira nko muri igihugu cya israel ubona hari umutekano igihugu cyabo kirarinzwe abasirikare ubona abasirikare ntabwo ubona ngo bambaye iniforome ariko hano muri iki gihugu hafi n'abasivili n'abantu bambaye imyenda isanzwe usanga bafite imbunda icyo ni ikintu ngira ngo gihari hano muri iki gihugu ku kibuga rero barabazaga cyane uje gukora iki nikikugenza uzamara igihe gihe ki barambajije bati muri iki gihugu ibihari urabizi ndabizi so urumva bakajije inzego zabo z'umutekano n'ibigenza abantu bari babaza ku buryo bagomba kumenya urajya hehe ugiye gukora iki uzahamara igihe ki ibintu nk'ibyo ngibyo byose barabibaza iyo uvuganye se n'abaturage muri icyo gihugu mu mboni zabo batekereza iki kuri iyi ntambara hari umuntu twasuye ejo ni umuyahudi wari waraturutse muri south africa twari tugiye kumusura ariko yaratubwiraga ati abantu ntabwo bumva ikibazo cyacu yuko twugarije ati twugarijwe ati wabona gute abantu batera abantu baryamye bari mu birori bakabatera bakabica ugasanga ahanini isi hanze ntabwo izi ko ari twebwe bikitimu ahubwo wenda kubera ko twebwe dufite imbaraga zo kwidefanda usanga kwidefanda kwacu gusobanurwamo gukoresha imbaraga nyinshi cyangwa guhohotera abantu baduhohoteye ahubwo ibindi turimo kumva ni uko icyo gihugu kirimo kugerageza kugabanya umubare w'abasirikare bari muri ako gace karimo intambara ibyo byo byakiriwe gute na rubanda aho ngaho yes barabivuga ko israel irimo kugerageza gukora abasirikare abo twita nk'inkeragutabara niba abasirikare b'abarizavisitiri bahamagarwa iyo habaye nk'ikintu cy'igikorwa cyihutirwa israel ikaba ishaka ngo kugabanya abo bantu kugira ngo itegure n'icyo bise intambara ishobora kuzatwara igihe kirekire bakavuga bati rero reka tugabanye aba bantu twongere tubongere babone nabyo bita tureyiningi ikindi ngo bonge banaruhukemo ariko n'ubundi bakaba bitegura intambara uretse ko icyo ngicyo ntabwo gikuraho ko mu kanya twumvaga hari amakuru acicikana avuga ko n'ubundi israel irimo kurasa utwo dushusho cy'abahamasi nka za kani yunisi n'amajyepfo yose ya ya gaza bari mu kuyarasa kubera intambara muri make iracyakomeza nubwo ibyo kubakurayo biri mu kuvugwa frank mwine umusesenguzi ukaba ukurikirana hafi politike mpuzamahanga tuvuganye uri tel aviv umurwa mukuru wa israeli ndagushimiye cyane kubw'akanya wahaye ijwi ry'amerika murakoze edi nanjye ndabashimiye n'ijwi ry'amerika murakoze
barakoze rero frank mwine na uh, edi rwema kuri icyo kiganiro bagiranye dukomeze rero radiyo yanyu ijwi ry'amerika n'ibiganiro yabateguriye mu kanya turakira intashyo
Leo mwaka mpya, basi kuja ujibambe, weka shida nyuma.
Leo ni shangwe, leo ni furaha, tucheze sote, tucheze tuseme bonane. Leo ni shangwe, leo ni furaha, tucheze sote, tucheze tuseme bonane. Njoni nyote kwa umoja na upendo, tushiriki siku hii nzuri tumepewa. Hakuna fujo, hakuna matata, hakuna fujo, hakuna matata. Tukule na tukunywe sisi sote kwa raha zetu.
Happy, happy, oh, happy, happy. Happy, happy, oh, happy new year. Today I'm happy. Everyone is happy. There we go, we dancing. Take your place and dancing. Yeah. Waya, waya, waya. Go down, dance the wire. Waya, waya, waya. Go down, dance the wire.
Leo ni shangwe, leo ni furaha, tucheze sote, tucheze tuseme bonane. Leo ni shangwe, leo ni furaha, tucheze sote, tucheze tuseme bonane. Bonane, mwaka mpya na vitu vipya, ma, ma, mawazo mapya, stali mpya, bonane. Walonje tusahau ya zama, tuwaze kesho mapema, yeba tufurahie pamoja, tusherekee bonane, turuke tucheze, tuseme bonane kosa kamata wako tucheze bonane nuko katupa wengine mwaka mpya kamata wako tucheze bonane nuko katupa wengine mwaka mpya kunye tulewe tukunye tucheze tukunye tulewe tukunye tucheze leo ni shangwe leo ni furaha tucheze sote tucheze tuseme bonane leo ni shangwe leo ni furaha tucheze sote tucheze tuseme bonane
Happy New Year, Warundi shangilia, mwaka wa utamu, mwaka wa mapesa, mwaka wa maendeleo, unakule mambo sawa sawa sawa sawa, ni mwaka wa mafanikio.
mama watoto nataka sipere baba watoto sina tapukale usiokopeshe lilo nikonane vimba tunda likustare Leo ni mpaka che sara piga santushe
mambo bamba kupe kipamba mambo bamba kupe kipamba leo ni shangwe leo ni furaha tucheze sote tucheze tuseme bonane leo ni shangwe leo ni furaha tucheze sote tucheze tuseme bonane mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama sasa Mr Champagne teraringa weshe weshe Hey, sema utakarira kama mbuzi kabata kabata da Nani sende sende sende sende sende sende Cheche Afro Music, le leader charismatique, Moukaya F, Gel Pato, si tu sens ta mobile, je confirme, Jam Jam Jamoule, l'ambassadeur de tous les ambassadeurs, Amir Pro, le producteur le plus propre, Umbe de Bruxelles, ouais, l'homme qui a sauté l'égoïsme.
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti zacu twongera tubifurize umwaka mushya muhire aho muherereye hose mu biganiro byacu biheruka twagiye duhaha umwanya bagenzi bacu kugira ngo nabo babasuhuze babifurize umwaka mwiza ariko kandi banatubwire n'uko umwaka wabagendekeye uyu- muri uyu mwanya ndi kumwe na mugenzi wanjye jimmy shukrani bakomera muri repubulika ya demokarasi ya kongo jimmy wiriwe neza
mwiriwe neza kandi mukomere
yego yego mwaka mupya
yego yego umwaka mushya muhire umwaka mushya muhire kuri twese bakunze ijwi ry'amerika yego yego wabyumvise ko nanjye nagerageje igiswahili
nonguki nawe wabyumvise ko nagerageje igiswahili
igisenge urimo neza cyane rwose urimo neza Uyu mwaka- ahubwo ni ukugushakira ishuri hano muri kongo uyu mwaka tugiye kugikarishya ni ukunshakira ishuri aho ngaho nkaza nka nkaminuza
yego nibyo rwose urabishoboye cyane rwose nabyumvise
Nuko, umwaka asa wushoje ute
Ah, ya Bob urebye umwaka twawusoje neza ah, nubwo ah, murabizi hano muri repubulika ya demokarasi ya kongo ibintu biba bitameze neza ariko ah, navuga mm, ba- ibigaragarira inyuma umwaka twawusoje neza Ah, gusa ko hagiye habamo ibintu bitagenda neza cyane cyane ibi- ibintu by'intambara Ah, mu ntambara tukagiramo risike nyinshi zitandukanye twebwe nk'abanyamakuru ah, abenshi dukoresha ururimi rw'ikinyarwanda ku butaka bwa kongo aho ikinyarwanda gifatwa nka ah, nk'icyo bita tabu sinzi tabu ngo ntavuga ngo iki mu kinyarwanda ni kirazira Ah, ni- ni- ni- ni- ya, Ni ni ibintu ni nk'ikintu iyo- iyo babonye umuntu uvuga ikinyarwanda wenda mu duce tumwe na tumwe uzi wagiye gukora inkuru bamufata nk'umwanzi w'igihugu so twebwe ntabwo byatwohereye muri bibiri makumyabiri na gatatu kuko wari umwaka watangiranye intambara ah, uje kurangizanya akaduruva imyigaragambyo hirya no hino abanyamakuru ntabo nta burenganzira twari dufite bwo kuba twakora inkuru muri eh, muri liberite cyangwa se mu bwigenge So, ubu urabona ni ibintu bitari bimeze neza ariko eh, mu kazi dukora ka buri munsi twaragerageje eh, dutanga ibyo dushoboye n'abakunzi b'ijwi ry'amerika no- twizera neza yuko uyu mwaka twabahaye ibyo dushoboye kubaha ndakeka ari ibyo ngibyo byabaye muri bibiri makumyabiri na gatatu yego nk'uko bivuga hari umwe mu bantu baduhamagaye uyu munsi wari uri mu gice cya goma ndetse no muri kivu y'epfo uwo muri- muri goma yatubwiraga ko batabashije kwizihiza umunsi mukuru kubera ibintu bitari bimeze neza ariko ko i Bukavu eh, muri muri kivu y'epfo uwari uri muri kivu y'epfo yavuze ko byagenze neza ko bi- bizihije umunsi ku buryo bubanogeye Eh, ubwo nagira ngo noneho tubwire nk'icyo wifuza nyine wari uvuze abakunzi b'ijwi ry'amerika ko twabagejejeho uko tu- amakuru uko tubishoboye noneho muri uyu mwaka uje u- u- witeze iki urifuza iki
Ndo, murakoze cyane ejeniya mu mwaka ushize twakoze akazi ah, dukora dutanga inkuru ku buryo twari dushoboye ah, tugira risike nyinshi ariko twarakoze muri uyu mwaka rero wa bibiri makumyabiri na kane ah, ikintu ngiye mbona cyanozwaho bwangutse na cyane ni uko ahari ibiganiro bifata ku Uh, ku bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari byagakwiye kongerwa aho hari ndavuga nk'umu- nk'umukunzi w'ijwi ry'amerika mbe muri kasikete y'umunyamakuru Uh, kuko hari ibibazo hari ibibazo byinshi cyane cyane usanga biba biba hano muri muri kongo Uh, ibyo bibazo bi- bi- bigera kuri bi- bitu- bitusha abantu bose ku ngeri zose ariko a- abenshi ntabwo babona umwanya wo kwi- wo- wo- wo kuvuga kubera ko i- inkuru dukora ziba ari nkeya ah, ziba zifite ndetse n'iminota mikeya urabona dukora inkuru wenda yari inkuru icukumbuye iba ari iminota icumi ariko nta nta biganiro byinshi dufite biha umwanya ba- bakunzi ba radiyo cyangwa se ibiganiro bivuga cyane cyane ah, ku bibazo byo mu biyaga bigari kuko inkuru ziba ziri limited ziba ziri limited mu- ku buryo bumwe cyangwa ubundi nakwifuza yuko bino biganiro bivuga ku bibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari byashyirwamo imbaraga bikongerwa bigahabwa umwanya ugaragara ah, ndetse byanashoboka n'amakuru akaba yakongezwa kuko nk'ano muri kongo nk'ano muri kongo ntabwo abantu bajya bafata ijwi ry'amerika kuri eh, kuri fm Ah, ah, hano mu mujyi wa guma kuri fm ibintu bidakunze kubaho ariko eh, wenda ni kuri Bibonetse shortwave no byaba kuri byiza.
internet Mm.
ariko wenda hari ikintu gikozwe kuri ibyo ngibyo byadufasha cyane yego reka ngushimire rero hanyuma nkwifuriza kandi umwaka mushya muhire wowe n'umuryango wawe n'inshuti zawe urakoze cyane
yego murakoze mu
nibye nimara Wait.
inkunde nkujyane my love Eh, ngabo rero uh, vedasite ngabo nawe umunyamakuru wacu w'ijwi ry'amerika nawe muri repubulika ya demokarasi ya kongo eh, ndaza kukugeraho mu kanya nawe utubwire uko wabonye uyu mwaka ushize n'icyo witeze mwutaha
mpaka kugeza mu kwa kane abo bandi mbazikane maze mutsindire nyabo sidanga mukulaba mabega walayi gwacuza gwacuza yelelele nsanze birya na biryohaye nzaramana nawe uri mwiza wanjye niwe wanjye mabebi tira ndigupfa tira bwangumama nabuze amahoro ndumva ngushaka ehe tubikoraho ndizingwanaho ni wowe nkundangwanaho ni wowe nshakangwanaho tubikoraho ndizingwanaho ni wowe nkundangwanaho ni wowe nshakangwanaho Baby, pull up on me.
eva buravan mu ndirimbo amen love Eh, ubwo rero nk'uko nabibabwiraga reka dusubire muri repubulika ya demokarasi ya kongo twakire mugenzi wacu uh, vedasite ngabo wiriwe neza
mwiriwe neza Yo.
Eugenie ndetse n'abakunzi ba radiyo ijwi rya amerika aho baherereye hirya no no hino ku isi Eh, umwaka mwiza di
Eh, tuwusangire twese Eugenie ndetse n'abakunzi ba b'ijwi rya amerika Mm. nuko wowe se umwaka wawushoje ute utangiye ute uwundi
umwaka twawushoje neza twagiriwe amahirwe yo kuba mu karere dutuyemo ka uvira ah, mu ntara ya kivu y'epfo Oh, umwaka warashoje nta havutse kandi intambara ariko uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ni umwaka waranzwe n'ibibazo bitandukanye birimo intambara mu turere twa fizi uvira mwenga ndetse n'umwaka cyane waranzwe n'ikintu kijanye n'amagambo cyangwa se icyo bita mu gifaransa discours de haine cyane zibasira abantu bavuga uru rurimi dukoresha
N- ah, uri- uyu mwaka rero wo utaha u- witeze mw'iki cyangwa se wifuza mw'iki cyatuma ah, akazi kanyu karushaho kugenda neza
muri uyu mwaka nk'uko ubivuze hari ibintu byinshi twagiye tunyuramo birimo uh, nko gushaka guhohoterwa cyangwa kuvangurwa bitewe n'ururimi dukoresha ugiye mu kazi ariko twagiye tubinyuramo turabikora kandi hari inkuru twagiye dukora zagiye zigirira abantu batandukanye akamaro Uh, nkiri aho ngaho nshaka kukwereka imbaraga z'ijwi z'ijwi rya amerika muri aka karere urasanga ahantu henshi ijwi rya amerika ari radiyo abantu benshi bakoresha cyane ahatagera zino radiyo zo mu masantere ariyo bafata bakoresheje imirongo migufi- migufi yo bita short waves hari nka- nk'inkuru twakoze ubucucike bw'impunzi zari zivuye mu burundi zihungira ahantu bita mu nkambi z'agateganyo za sange Eh, ni impunzi zageraga ku bihumbi indwi iyo nkuru twakoze amashusho yayo tumaze gukora amashusho yayo hari ayageze muri aseri ndetse hari ayageze eh, no kuri leta y'u Burundi yarayabonye hari imyanzuro bagiye bafata imwe muri iyo myanzuro hari nk'iyo gufata inkambi yari mu nkambi impunzi zari mu nkambi y'agateganyo ya sange barazigabanya zimwe bazijana kavimvira izindi bazijana mu Longwe Eh, tukiri kuvugana nawe rero hari ibyo dukwiriye kwishimira muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ijwi rya amerika ryagiye rigezaho abantu batandukanye hari nk'aya matora twari turimo muri congo yabaye ku itariki mirongo ibiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri k'uyu mwaka dushoje yego hari aho twagiye dukora ah, inkuru cyangwa se hari aho twagiye dukora inkuru ugasanga ah, a- abantu bari aho radiyo zindi zitagera bumva ijwi rya amerika nko ku itariki cumi n'icyenda z'ukwezi kwa cumi na kabiri hari abakandida depite badakoresha ururimi dukoresha ariko bagumva bari ahantu bita mu mashyamba y'ito kipupu umva baramubwira ngo journaliste ngo turashaka ko ijwi rya amerika ritangaza amakuru y'ukuntu twebwe nta mashini zo gutora zari zagera iwacu urumva rero iyo bumva ijwi rya amerika ah, ijwi rya amerika ritumikira abantu benshi cyane iriya ikindi hari n'indi nkuru twakoze hano oh, y'ikibazo cy'uburuhukiro mu bitaro bikuru bya vira uburyo imirambo bagenda bayigurana baka- ba- ba- ba- ba- ba- bayishyira mu ubusa- nta buruhukiro ifite o- o- nyuma yaho hari umushinga waje kuvuga ati "Eh, ibintu twabyumvise kuri voa uwo mushinga uza kubaka morgue hari n'amashyirahamwe ashinzwe uburenganzira bwa muntu afata amalink cyangwa se inkuru zijanye n'ihohotera ijwi rya amerika riba ryakoze bakayakoresha ngo iyi nkuru bayivuze ku ijwi rya amerika Mhm. twizere ko ubutaha tuzabasha gukorera n'aha- n'ahandi mu bice bitandukanye cyangwa se ijwi ryacu rizabasha kugera kure
byaba byiza ijwi rya amerika rivuganye na- n'ababishinzwe bo hejuru cyangwa n'aho twari dusanzwe dufatira ijwi rya amerika kuri fm burundi bakayifungura abantu bagasubira kuri fm kandi ikindi narimo ntega dute- numva twazashyiramo ingufu ejeni Ah, muri aka karere hari ibibazo by'abagore cyane usanga bitewe n'imico y'abantu hari abagore usanga bashingirwa bari munsi y'imyaka cumi ni- n'itandatu ni mike cyane numva ijwi ijwi rya amerika rihashize ingufu byaba byiza kurushaho Mm.
ikindi eh, numva bakomeza guheza ijambo bano bantu bose nk'uko basanzwe babikora nuko rwose byaba byiza reka ariko ntitwasoza ntakushimiye cyane kuri ayo makuru duhaye n'ibyo byifuzo nabyo nkwi- n- nifuza ko byazagerwaho hanyuma nkwifurize umwaka mushya muhire wowe n'umuryango wawe n'inshuti zawe
urakoze cyane jeni natwe tubifurije umwaka mwiza muhira yego yego urakoze Ah, bakunze ibijwi rya amerika rero tugeze ku musozo w'ibiganiro twari twabateguriye ariko kandi nk'uko ah, umwe mu bakunze ibijwi rya amerika Cyril umuvunyi yari yadusabye indirimbo ya bonane reka tuba ariyo dusorezaho mukomeze kugira ibihe byiza ku buhanga bw'ibyuma hari peter henry afatanyije na nadia taha Eh, ibiganiro byari bihagarariwe na etienne karekezi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mukomeze kugira ibihe byiza
waba umusaza cyangwa umukecuru wishingikiriza akabando ucinya akadiho wifuriza abakiri bato kugera aho ugeze waba umusaza cyangwa umukecuru wishingikiriza akabando ucinya akadiho wifuriza abakiri bato kugera aho ugeze nanone dore umakuru ashize kandi n'undi uratashe tugere twishime tunezerwe dushimire imana nyagasani iduhagaritse tukaba tunyujije aya magingo nanone dore umakuru ashize kandi n'undi uratashe twongere twishime tunezerwe dushimire imana nyagasani iduhagaritse tukaba tunyujije aya magingo ntacyo twatanze ngo dukunde turamenye abataragize ayo mahirwe bose kubabo kuko ntawanga kuramuka ntacyo twatanze abataragira ayo mahirwe